iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yumvikana kuri efuperi mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na efuperi mirongo icyenda na gatanu n'ibice biri mu burundi naho mu rwanda mutwumvira kuri efuperi ijana na kane n'ibice bitatu ku rubuga rwa interineti mutwumvira kuri www akadomo radiyo yacu vewa akadomo ko mwiriwe neza inshuti mwese muduteze amatwi ni edirwe mubasuhuza kandi mbaha ikaze mu kiganiro muri isanga ariko mbere y'uko tujya mu kiganiro nyirizina reka mugenzi wanjye frederic nkundikije abanza tugezeho amakuru avugwa mu burundi muri aka kanya
urakoze edi mwiriwe neza nshuti mwese muteramanye ni radiyo ijwi ry'amerika inshamake yamwe mu makuru avugwa mu burundi muri iki gihe urwandiko rw'ibyavuye mu manama yahuje abanyamigambwe mu burundi yabereye ku murwa mukuru w'intara ya gitega ku igenekerezo rya cumi na rimwe hamwe n'ibujumbura ku igenekerezo rya cumi n'icyenda muri uku kwezi kw'icumi mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu ruvuga ku biganiro bibera hanze igihugu biterezwa kwimurirwa mu burundi ikindi kiri muri urwo rwandiko ni uko ibwirizwa shingiro rihari muri iki gihe ritegerezwa gusubirwamwo imbere y'uko haba amatora mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri turi kumwe na mugenzi wacu evariste nzikobanyanka yakurikiranye iyi nkuru evariste mwiriwe neza imigambwe itavuga rumwe na leta yakiriye gute urwo rwandiko
imigambwe itavuga rumwe na leta yakiriye nabi uru rwandiko twavuga nk'umugambwe sabanyafodebu icegera c'umukuru w'umugambwe leonse ngendakumana yavuze yuko urwo rwandiko atakindi ruje kubuza atari ukuburagiza ibiganiro biri hagati ya leta y'uburundi n'abanyepolitiki na cane cane abahunze agafatira ku kuntu bavuga yuko ibiganiro biri kuberabera iyo arusha muri tanzania ahubwo vyozanwa hano mu gihugu ngo kuko ngo ari kimanyu c'ibiganiro biriko bibera mu gihugu hagati bikorwa n'umugwi sendeyi washinzwe na leta y'uburundi ikindi kivugwa muri urwo rwandiko nk'uko tubisoma ruvuga yuko ibwirizwa nshingiro ry'uburundi riteza gusubirwamwo imbere y'uko haba amatora ya bibiri na mirongo ibiri ivyo leonsi yongenda kumana icegera c'umukuru w'umugambwe sabanya frodebu avuga yuko ari gusenya ari gusenyura amasezerano y'arusha ari gusenyura ibwirizwa nshingiro evariste leta y'uburundi yoba irashikirije ukuntu izoshobora kujijura abanyapolitike bavuga ko badashobora kuja mu burundi kubera umutekano wabo udakwiye hari ikintu leta y'uburundi itekanya gukora kugira ngo ibajijure
umushikiranganji w'intore hagati mu gihugu pascal barandagiye ahagarariye leta yarahagarariye leta muri mivugano ya leta n'imigambwe isanzwe ikorera mu gihugu irenga kuri mirongo ine avuga yuko abanyepolitike baza gutahuka basaba leta ko yojijura abanyepolitike kugira ngo batahuke reka mbere nabo bose bahunze igihugu ngo bakaza gufashanya kubaka igihugu ariko umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu pascal barandagiye avuga yuko abagirizwa kuba barashatse gutembagaza ubutegetsi igenekerezo ya cumi na gatatu ukwezi kwa gatanu umwaka uheze abo ngo kizira kikazirizwa ko batumbera igihugu c'uburundi ahubwo avuga ko aho bari hose ubutungane bwo bakurikirana bagakubitwa intaye mu gahanga mu kanya gatoya cyane rwose amasogonda mirongo itatu umushikiranganji w'intwaro yo hagati yoba yaravuze ingingo zo mu ibwiriza shingiro zorinda guhindurwa imbere y'amatora mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri
ingingo umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu avuga na cyane cyane nk'uko biri muri urwo rwandiko ni uko bavuga ko bazisunga ibyashikirijwe n'abanyagihugu muri bya biganiro bibera hagati mu gihugu aha abanyepolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi nka leonce yongera ku mana avuga yuko icyo bakiza imbere ari ugufuta ibiringo by'umukuru w'igihugu urakoze evariste turagutera akamo mu isaha iri imbere indi nkuru ivuga mu burundi ni uko abanyagihugu bo ku mutumba rw'ibikara aho ni muri komine ya busoni mu ntara ya kirundo bavuga ko inzara ibarembeje turi kumwe na mugenzi wacu jean bosco ndarurinze yakurikiranye inkuru evariste uramurambabariya jean bosco iyo nzara yatewe n'iki ko tuzi ko iyo ntara ari intara imera
yego muri ako gace ni agace uno munsi kabonekamwo ko katsemo izuba ndetse hakaboneka n'imirima y'uko yumye abanyagihugu rero bavuga ko bugarijwe n'inzara muri ako gace bavuga y'uko imvura yagiye mu mwaka uhebye kuva mu kwezi kwa kane ariko ubu batarashobora gusubira kubona imvura ishobora kugwa ngo ishikane hasi kugira bashobore kurima bimbure uno munsi rero uko twabisanze ndetse bikemezwa n'abatware bo hasi bavuga yuko hariho imiryango imaze gutangura gukinjura muri ako karere ndetse bakavuga yuko baba bagana ibihugu bibanyi cyangwa mu zindi ntara aho bajya kuraba bagerageza ko ubuzima bwuba bugishoboka ariko rero batubwiye ko abanyagihugu batubwiye ko no mu yindi mitumba yegereye aho mu bikara naho nyine abanyagihugu bugarijwe n'inzara tukaba ariko tutashoboye kuronka amasitani kugira tumenye Urakoze.
ibiharuro by'abanyagihugu eh, baba bamaze guhunga urakoze jean bosco nawe turagutera akamo mu isaha iri imbere urakoze
iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi hano i washington dc muri kumwe nanjye edi rwema
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe z'amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
tubibutse ko twumvikanira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho ku rubuga rwa interineti mwatwumvira kuri www akadomo radiyo yacu voa akadomo com jacques nshimirimana arongoye urunani rw'amashyirahamwe aharanira agateka k'umwana fenadeb mu burundi yahawe agashimwe kitiriwe ora child protection award gatangwa n'amashyirahamwe aharanira agateka k'umwana mu gihugu cy'ubudagi yashimiwe uruhare agira mu guteza imbere uburenganzira bw'umwana mu burundi urwo runani rwafashije cyane mu guhamagarira ubutegetsi mu burundi kurekura abana b'abanyeshuri bari bamaze igihe bafunzwe baregwa gusibanganya amafoto y'umukuru w'igihugu pierre nkurunziza iryo rekurwa ryabaye nyuma y'aho inama nshingamateka isabiye ko abo bana bose bafunzwe muri iyo dosiye baba barekuwe urunani rw'amashyirahamwe aharanira uburenganzira bwa muntu icyo gihe rwatangaje ko rwashimishijwe n'icyo cyemezo mu kiganiro muri sanga cya none turi kumwe na jacques nshimirimana uri mu budage aho yagiye kwakira icyo gihembo cyitiriwe ora child protection award bwana nshimirimana ikaze mu kiganiro muri isanga kuri radiyo ijwi ry'amerika
ndabahaye mwiriwe cyane mbere na mbere tubanje kugukeza kandi ah, n'abarundi bose cyangwa se n'abandi bakurikira radiyo ijwi ry'amerika ndibaza ko bagukeza kubera ako gashimwe wamaze kubona
murakoze cyane rwose biranezereye cyane tunyuriremo muri make iryo shimwe cyangwa se icyo gihembo wahawe ni igihembo nyabaki
Eh, igihembo twahawe cyitwa eh, ora child protection award eh, ni igihembo gitangwa rimwe mu myaka itanu ku muntu aba yaritanze mu gisata cyo guharanira agateka k'abana ku isi hanyuma muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu twagiriwe ibakwe ryo gutorwa kugira ngo duhabwe eh, ako gashimwe rero eh, ni umunezero kuri twebwe ni agashimwe kaba kagizwe eh, n'uburyo eh, kakongera kakaba kagizwe n'ibindi bimenyetso bimwe batanga by'ubushimwe igi- nk'igikombe hamwe n'urupapuro rw'iteka eh, kumbure rudufasha mu bikorwa bindi bya minsi yose cyane cyane mu bijyanye no gufata ingendo Eh, rero eh, nibyo bigize ako gashimwe twahawe ibi bivuze iki kuri wowe ku giti cyawe ndetse n'akazi usanzwe ukora ko guharanira uburenganzira bw'umwana mu gihugu cy'u Burundi
Uh, ibi ni ibintu bikomeye cyane haba kuri jewe haba kuba dusanzwe dusangiye ibikorwa byo guharanira agateka k'abana haba ku gihugu cy'u Burundi ni ibintu bikomeye kuko ubwa mbere bwobwo aka gashimwe nagahawe nk'umurundi niyo identite yanjye ndi umurundi kandi abyemanga kandi abinezererwa rero kuba igihugu cy'u Burundi uyu munsi kumbure hari haheze iminsi itari mike canke gisanzwe kivuga ukundi mu makungu hashobora kuboneka umuntu aronka agashimwe nk'ako o ni iteka ku gihugu c'u Burundi Eh, kuba dusanzwe dusangiye igikorwa eh, ni ikintu kidutera intege cyane kuko ntimwibaze ngo nibyoroshe kuronka ubwa mbere agashimwe nk'aka aho umuntu akakaronka kure cyane y'uburundi umuntu akakaronka kure y'abo dusanzwe twamana mu bikorwa Eh, kumbura umuntu hari igihe ashobora kwibaza ati mbega by'ukuri ibyo dukora abo tubana abo twamana abo abadutwara abaturongoye cyangwa abo dusangira ururimi boba babishima gute abanyamahanga bashobora kubibona imbere ya ya bene wacu twamana rero ibyo ugasanga hari igihe bishobora gushaka guca inkokora guca intege ariko iyo habaye igikorwa nk'iki eh, by'ukuri bidutera intege tukumva yuko tudakinda twirorera tukumva yuko hariho eh, abashima ibikorwa tuba turiko turakora naho kenshi tubikora tuvuga tuti turiko dukorera imana kuko eh, ahanini nico tuba turiko turakora rero eh, kuri twebwe no kuba dusangiye ibikorwa eh, uba ari umunezero ni ibintu bidutera intege Bwana- ikindi naco ni uko Bwa- ego bwana nshimirimana ubonye iki gihembo mu gihe hama- hashize iminsi hasohoka amaraporo atandukanye y'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu ndetse n'ishami ry'umuryango w'abibumbye riharanira uburenganzira bwa muntu amaraporo agaragaza ko uburenganzira bwa muntu mu burundi bukomeje gusubira inyuma
Eh, nibyo eh, nibyo ni igihe kitoroshe eh, aka gashimwe gatanzwe mu gihe eh, kumbura kitoroshe ku gihugu c'u Burundi kandi nk'uko mubizi ibihe nk'ivyo eh, ni ibihe bidatera iteka igihugu cane cane iyo hasohoka amaraporo nka bene ayo yerekana ko agateka kazina muntu kariko gasubira inyuma ariko nk'uko nabivuze eh, by'ukuri byose mu Burundi ntivyera de kandi byose ntivyirabura hariho bimwe bimwe biboneka yuko habamwo utwigoro Eh, akarorero ntushobora gutanga ni akakarorero ko mu gisata cy'ibijyanye n'agateka k'abana aho biboneka by'ukuri yuko utwigoro tutari duke tuhari haba mu basanzwe bafasha igihugu haba mu basanzwe bari mu mashyirahamwe nk'ay'iwacu haba mu basanzwe bari mu mashyirahamwe ya nations unies nka za unicef n'izindi haba mu basanzwe bajejwe ibisata bitandukanye mu bushikiranganji biraboneka ko mu gisata c'abana habayemo utwigoro tudasanzwe kandi tutari tumenyereye mwana ashaka mu gihugu c'u Burundi aha no kwibutsa eh, nka ba bana mwumva bamwe bafatwa mu bagwanyi barekugwa igihe eh, umukuru w'igihugu abagiriye ikigongo Eh, bijya n'ibyerekana yuko hari intambwe tuba tumaze gutera mu gihugu c'u Burundi kuko kare kare turabarundi turabizi kare si uko byagenda Eh, urumva umwana afashwe nk'umugwanyi afatwa nk'umugwanyi agahanwa nk'umugwanyi hanyuma abana barenga amajana atatu na mirongo itanu bafashwe mu myiyerekano bose nta n'umwe agifunzwe bararekuwe naho nyine barekurwa kubera ko leta yabigizemo uruhara kandi naho tuvuze induru hajya turafise derimite turatabaza mugabo nta bushobozi twebwe dufite bwo kujya gukura umuntu mu gasho yamaze gufungwa rero iyo dutabaza ako kamo kakumvigwa umuntu ntiyoshobora kubideha umuntu ntiyoshobora kureka kubivuga ko ari byiza ntibiboneka yuko twigoro mu gisata c'abana twahabaye ariko nk'uko nkunda kubivuga abana baba mu miryango abana baba muri kominote utwo twigoro dukwiye kuhaba no mu bindi bisata kuko nimba agateka kazina muntu kaba kariko gasubira inyuma muri rusange ni uko ejo canke hirya y'ejo ivyo bizokora ku bana canke biriko bikora ku bana rero nico gituma dusaba dushimitse cane abatwara igihugu c'u Burundi ko botera iyo ntambwe bakagira ako kigoro n'agateka kazina muntu muri rusange kakagenda neza hanyuma ibyo nabyo ibintu by'agateka kazina muntu si ibintu bihishwa iyo bimeze neza biraboneka bimeze nabi bikaboneka nta wigirisha nta uvuga ibinyoma ntibifata rero twibaza yuko aka ari akamo abaturongoye bazokumva bagakorera ko hanyuma abarundi natwe tukiga eh, kubona ibintu uko biba biri kuko by'ukuri ntawobihisha hari igihe tubona ibyo twiyumvira cyangwa tukabona ibyo twipfuza ntitubone ibintu biba bihari muri uwo mwanya ingene biba bimeze urakoze cyane bwana jacques nshimirimana iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga uyu munsi twatumiye bwana jacques nshimirimana uyoboye urunani rw'amashyirahamwe aharanira agateka k'umwana fenadeb mu burundi wahawe agashimwe kitiriwe ora child protection award mu gihugu cy'ubudage kuri telefoni turi kumwe n'abakunzi ba radiyo ijwi ry'amerika hirya no hino ku isi nsangwa amahoro mwiriwe neza
mwiriwe neza ikibazo cyangwa igitekerezo cyawe
Eh, mfite ikibazo nshaka kumubaza Mm, mu magambo make cyane ubwa mbere mba ubwa mbere mbanje kumuha mwiriwe hanyuma ikibazo ndamubaza ni iki narumvise igihe barya abana bari bafunzwe bagirizwa gufutanganya ifoto y'umukuru w'igihugu yaravuze hanyuma akamo yateye inama nshingamateka nyine irabona yuko eh, bakwiye kubagira ikigongwe barabarekura kandi yavuze yuko n'abigeze gupfungwa bazira kuba bagiye mu myiyerekano nabo bavuze hanyuma bakarekurwa ariko ubwiye ukaraba hariho abana nabo bari hanze y'igihugu o, ba- bajanye n'ababyeyi babo canke bakajyanwa n'abandi babahenze nka bakuru babo barahunga igihugu Mm, abanyamakuru bo muri radiyo ijwi ry'amerika baragendeye na cane cane nko mu nkambi y'i rwanda barumva abana bariko barabyara bafite imyaka cumi n'itatu imyaka cumi n'ibiri za tanzaniya abana abo bariko barabyarira mu nkambi batarakwiza imyaka yo kurera abana bakabyarana ari abana nyene uganda ni uko nyene none baba bariko bakora iki kugira ngo abo bana nabo bagorewe hanze y'igihugu bariko barabyara bakiri abana bakarera abandi bana bataranakwiza n'imyaka bariko bakora iki nabo kugira ngo babahungure baje gufata indero hamwe n'ababyeyi kuko hariho n'abasize ababyeyi hariho n'abazananye n'ababyeyi ariko batakiri kumwe bariko bafashe iki kabo nabo bari mu bibondo by'i Burundi barimo bana b'u Burundi bariko bakora iki kugira babahimirize batahuke mu Burundi bafate indero cyo kimwe n'abandi bana basigaye i Burundi urakoze Ikibazo ni- nsangwa amahoro reka dufate na ezekiyeri mwiriwe neza ezekiyeri muranyumva ezekiyeri tu- dushobora kuba twamubuze kuri telefone ariko turi kumwe na ihuro mwiriwe ihuro mwiriwe
Halo mwiriwe neza
mwiriwe neza uri hehe
ubu turavugana ndi ingozi ariko cewa ntumerereye numva nariko ndabumva neza nashaka mumbwire ikiganiro murimo kugira ngo numve icyo noterera
Ah, urakoze cyane ubwo nuba utadukurikiye ah, reka dufate abandi reka dufate ezekiyeri mwiriwe neza
amahoro neza edigwema ikibazo cyawe
yego minagomba mundamukirize nongera nkeze uwo mutumire wacu mu magambo make cyane ikibazo
ikibazo nagomba ndamumenye ndamubaze Mm.
none ko yego mbe barakoze ibikorwa bikomakomeye mu gufasha ku- gufunguza abana bari barapfunzwe Mm.
mugabo abana benshi aha mu burundi baragize ingorane na cane cane ivya kino kiringo ca manda benshi baragandaguwe abandi baracapfunzwe abandi bahungiye hanze baragorewe hanze kundi yabivuze benshi birirwa baratwara inda none ubu tukaba twumva ko uburundi bwaraye buvuye no muri sepeyi none twari tubizigiye yuko bodukurikirana imanza z'abantu batumye abo bana bagwa mu masanganya nk'ayo none babona bazobishobora gute kudukurikiranira imanza zabo kugira ngo abana bahohotewe cyangwa babuze ubuzima kugira ngo ababigize bakurikirane nicyo tugira amahoro urakoze cyane ezekiyeri bwana jacques nshimirimana gerageza ah, usubize bimwe muri ibi bibazo by'abakunzi ba radiyo ijwi ry'amerika nubwo bimwe wenda bishobora kuba bitakure
Eh, murakoze cyane Eh, mu by'ukuri hariho eh, ibibazo bimwe bitoroshe gutorera inyishu cyane cyane ko usanga hari ibiba birengeye domene tuba dukoreramo ariko nko ku kibazo cy'uwa mbere yaba- yavuze ati mbega muri ko mukora iki kugira ngo muvugire abana bahunze by'ukuri nagira ndamumenyeshe kandi ndamuremeshe yuko icyo ari ikibazo dufise ku mutima cyane kandi ibyo dukora byose ntitubi korera ku maradiyo kenshi iyo birinze bishika ku maradiyo ni uko haba hari urwego runaka bigeze ko sino byinshi tubiganira n'abo babijejwe hanyuma ikibazo c'abana bari hanze y'igihugu ni abana b'u Burundi ni abana bacu ni bashiki bacu ni abana kazoza k'igihugu c'u Burundi kandi ntibazokwama iyo bahungiye bazoza bubaka igihugu ariko ico duhora dusaba abadutwara dusaba cane cane abanyepolitike ni kenshi jewe mpora ngira byinshi mvuze kuri ibi bibazo biba birimo eh, ibibazo bya politiki ariko kuri iki kibazo cy'abana baba bari hanze mu makambi y'impunzi abo bana ntibamara abana barakura kandi uko bakuze indero bakuranye niyo bazogaburira abana bazosanga ngaha mu burundi ntibazokwamara impunzi bazogera igihe batahe mu gihugu cyabo ariko umutima bazoba bakuranye kubera ubwo buzima bubi bariko barabamwo bariko baracamo niwo uzodetermina uko uburundi bwo mu myaka iri imbere buzoba bumeze nimugombe mubirabire no kuraba uyu munsi bitwa ko bakuze benshi babaye mu buzima bw'ubuhunzi barazi ingene bibabaza barazi ingene biruhisha kubaho utari kumwe n'ababyeyi bawe kubaho u- usega wahora wiha kandi benshi muri abo baba bahunze igihugu ata kintu na kimwe eh, by'ukuri ba- bafite ki- kiba- kibagira mu- mu- mu by'amaresponsabilite y'ibibazo bya politiki rero abanyepolitike bacu boreka kwikunda kuko niyo muri ko murumva iyo bariko baravuga impari zabo baharira baterana amajambo si kenshi ikibazo nk'ico kiza kandi Mm.
turazi yuko kuri bo n'umukino ni politike politike n'umukino mugabo abarundi benshi ntibazi yuko ari umukino iyo rero ubaye umukino uhitana ubuzima bw'abana nk'abo uyu munsi bariko batwara inda bariko batuzanira ababishwa n'abuzukuru tutazomenya base kandi abo bose tuzobakira ubu hahunze abana barenga ibihumbi ijana na mirongo umunani kumbure hazogaruka ibihumbi amajana ane cyangwa ibihumbi amajana atanu bidutera ingorane kuja kurondera base b'abo bana ibyo byose ni ibibazo abanyepolitike bacu barakwiye kwibaza je rero kuri ico kibazo nta nyishu itomoye mfise noha uwo mutumire wacu ahubwo ni agahinda ni umubabaro nk'umubyeyi nk'uri muri ico gisata iyaba ari ibyo nari nishoborera n'ejo mu gatondo bose botaha bakaza bakaba mu gihugu ariko iyo umuntu arinze ahunga aba afise igituma ahunze hanyuma ah, iyi- hari n'aba- n'abahunga kubera kumbure kubona kubona yuko adatekaniwe hari uwuhunga kubera ko ababona ko hari igituma hari n'uwuhunga kubera ko aba yumvise abandi bahunze ni ibintu byinshi bishobora gutuma umuntu ahunga rero byo nibaza yuko icoba umuti muri byose ni uko abanyepolitike bacu bobiganira bakaja hamwe hanyuma abantu bacu bakagaruka mu burundi Eh.
tukabana tugahana indero tugafashanya tukubaka igihugu c'u Burundi tukubaka cane cane kazoza kuko urukiza rw'iki gihugu mm, ruri muri abo bana nyene mubona uyu munsi bitwa ko ari impunzi Eh, bwana jacques nshimirimana nk'uko nari nabivuze ahanini mu byo bahereyeho bagushimira ni uruhare mwagize guhamagarira ubutegetsi bw'u Burundi kurekura abana b'abanyeshuri bari bamaze igihe bafunzwe barega gusibanganya amafoto y'umukuru w'igihugu ndetse harimo no kugaragaza ubukana bw'ikibazo cy'abana bagurishwa mu mahanga icyo kibazo cyifashe gite muri iki gihe
Eh, by'ukuri uko ico kibazo cifashe uyu munsi turabishima turabishima buke buke turabishima kubera ko byarabonetse ko habayemwo inguvu zidasanzwe zo ku rwego rwo hejuru mu barongoye igihugu kuko nk'uko mubizi hari haheze igihe kitari gito tuvuza induru tumenyesha abarundi n'amakungu y'uko ako kabi kabishe kari mu gihugu cacu bamwe ntibatwumva bamwe kumbure bashima kutwishyura baciye mu zindi nzira z'iterabwoba ariko twarabandanije gushika umunsi leta y'u Burundi n'abarongoye igihugu babona yuko tutarira busema maze bakabona amakanda yerekana yuko abana b'u Burundi bariko baragenda mu bihugu by'abarabu bidaciye mu mategeko rero umurindi waragabanutse kubera ko harafashwe ingingo ruhasha zo kugabanya uwo murindi Eh, naho izo ngingo zafashwe mu ntumbero yo guhagarika uwo murindi twe tuvyita kugabanya kubera ko n'uyu munsi amakuru dufise ni uko hariho abana bakigenda abana b'abigeme bagenda ariko eh, ntibimeze co kimwe na kiriya gihe kuko kiriya gihe hari hageze aho bagenda ku mugaragaro batonda umurongo ku kibuga c'indege umengo bagiye kuramukanya batonda umurongo bagiye gutora amapasiporo uyu munsi barinyegeza babanza kubita abakongomani babacisha muri kongo abandi babakura mu makambi y'impunzi abandi baba barabanyegeza bagiye kubaha ubuzi murumva yuko ntibiri ku murindi byari ko kiriya gihe hanyuma eh, uyu munsi rero ico tuca dusaba cane ubutegetsi ni uko kubimenya ari kimwe kugira ico bakoze ari kindi ariko no guhana bagahasha abantu baba bagirizwa ako kabi ni ikintu gikomeye cane kuko iyo batabahanye twebwe baba baducishije imitwe baba bacishije imitwe abo bana kuko abo bana hariho abariko baragaruka babatera ubwoba kujya natwe badutera ubwoba ni ukuvuga igihe batazaba bahanyeho bazovuga bati twe dufise amafaranga dufise inguvu dufise abo dushobora kuba duca ko bandi bakomeye mwebwe nta kintu na kimwe mufise mushobora kudutera ku ubwoba ibyo bizoca bituma ejo canke hirya ejo n'aba bana bariko baragaruka ah, dusanga babishe dusanga bariko barabatera ubwoba kuko gushika iyi saha ni bake ushobora kumva bavyemera yuko bavuye muri za omani na arabi sawudite bagaruka mu burundi bwana Kubera Nshi- ko bwana nshimirimana baba a- bakize.
bwana nshimirimana abo ni bande babatera ubwoba
Eh, abatera ubwoba kuri iki kibazo by'ukuri eh, twarabivuze abatera ubwoba benshi ni abantu baba bari hanze y'igihugu c'u Burundi mugabo turazi yuko ni abantu b'abanyabwenge cyane ni abanyabwenge kubera ko barashobora kuba bakoresha abantu bari hanze y'igihugu baterefona kugira batere ubwoba twebwe batere ubwoba abo bana n'abandi bakorera kuri iki kibazo kuko si twe twenyene hanyuma ugasanga bafise abandi bantu bakorana bari indani mu gihugu abo rero bakorana bari indani mu gihugu twebwe ntabo tuba tuzi ntabo tumenya kandi ugenda utazi umukunzi n'umwansi ugenda utazi uw'ibyo bi- bigaburira n'uwo bitagaburira nicyo gituma iki kibazo ari ikibazo kitoroshe Mm. urakoze bwana jacques nshimirimana guma kuri telefoni turi kumwe n'abandi bakunzi ba radiyo ijwi ry'amerika jisite mwiriwe neza
niwe neza uri hehe
reka cya bujumbura ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
Eh, bwa mbere bwo bwo ndashaka gukeza uwo mutumire Mm, barakumva
eh, bwo kuko ako gashimwe yarose Mm.
hanyuma ikibazo kimwe ni ikibazo kimwe nshaka kumubaza kandi nkashaka yuko yotumbereza Mm.
ikibazo cyerekeye ibintu by'igurishwa cyane cyane ry'abana bagenda mu bihugu by'abarabu cyane muri omani Mm.
turabye uko ibintu mu- mu minsi iheze byagenze byagaragaye yuko habayeho ishyirahamwe ryemeye yuko ryaba ryara- ryarahawe agrema na leta mugabo hanyuma minisiteri y'intere iriyamirizwa ko atari byo mu bisanzwe eh, tu- turabona mbere no no mu gipolisi n'ibindi ko hagiye harabonekamwo ukuntu umengo harimo kutumvikana hanyuma akaba yagiye kuvuga yuko harimo abantu baba batera ubwoba nashaka kumubaza atumbereje ku nyishu yoshobora kuntumvisa ese na- a- muri leta nyene nti- ntihoba harimo abantu baba bakorana eh, na- n'abo bantu badaraza abo bantu
guma kuri telefoni arakoze ahita cyane.
gusubiza jisite Ah, bwana jacques nshimirimana subiza jisite aracyari kuri telefoni
murakoze cyane jisite avuze ngo ngo nishure ntumbereze cyane birumvikana yuko hariho inyishu yiteze kandi iyo yiteze ni iyo nyene Eh, niyo nawe nyene ashobora kwiyishura Eh, muri muri leta bose saberanda kandi muri leta bose si inkozi z'ikibi nico gituma mubona habamwo abashobora guhaguruka bagabuza yuko ivyo bintu bibandanya ni ukuvuga abantu baba bakigendera ubuntu baba bagifise ubushingantahe ariko kandi bose eh, si ntama harimo amabingira aba yinyegejemwo eh, kumbura bavuga ati twebwe naho bogomba bakabagurisha bose puruvi yuko twironkera amafaranga ibyo rero nibaza yuko inyishu itomoye ariko ikibazo cari kungora kwishura n'igihe yari kumbaza ngo ninde nande kuko ntabo tuzi mugabo kuba abo bantu baba bafise abantu babafasha mu bari mu gihugu c'u Burundi kandi mu bisata vyose si zabo mu ntwaro gusa aba bantu badandaza abantu ni abantu bafise ubwenge ni abantu bakoresha amafaranga bakoresha inguvu bashobora no kugura no- no gutanga uburyo bagateza intambara mu gace kanaka kugira ngo basamaze abajejwe gukingira a- a- abo banyagihugu hama bagaca bagenda hamwe bavuye bakaca bayora abo bana n'abo bigeme bakabatwara ni ukuvuga bakoresha uburyo bwinshi cyane abagomba kubimenya basanzwe banarondera baze babaze ingene batwaye abana bo muri Eritrea batwaye abana barenga hafi ibihumbi mirongo ine n'umunani Na- na leta ntiyamenya n'ingene byagenze muri za etiyopi batwaye abana muri za angora batwara abana muri kongo a- ba- bimukiye ngaho iwacu mu burundi bavuye muri kongo bahatwaye abana barenga ibihumbi bine n'amajana abiri Na- na- n'abamafya n'abantu n'imigwi izwi ku isi ko atakindi ikora atari ico co kudandaza abantu kubera ko bibaha amahera menshi cyane hanyuma uru rudandazwa rw'abantu inyuma y'urudandazwa rw'urumogi nirwo ruza ubugira kabiri imbere wanashaka y'urudandazwa rw'ibigwanisho rero urumva abantu nk'abo ntawe bagera umutwe bashobora gukorana n'abategetsi bashobora gukorana n'abajejwe umutekano bashobora gukorana n'abagwanya leta bashobora gukorana bafinansa n'ama- n'ama- n'imigwi ye- y'abaroberi kugira ngo hagume hari akajagari mu gihugu hanyuma bo bakore akazi kabo neza Mm, urakoze cyane bwana jacques nshimira imana reka dufate na ndagije imana mwiriwe neza
mwiriwe mwiriwe murakomeye ego uri hehe
yego eh, ndi mu rumonge ikibazo Rero cya ikintu nashaka gushiki- ikibazo nashaka kubaza umutumire ni ukuri ntawe kumukeza ugashimira yarayaronse ikindi nashaka kumubaza Murakoze none ko cyane.
urabona mu burundi agace k'abana kariko karahungabana ku bijyanye n'intuze nk'abana baraye bakoze ibibazo bo mu w'icenda basika hafi ibihumbi n'ibihumbi baraye batashe muhira wewe ari- ariko arakoze kugira ngo agarukire ako gatepa k'abana kabona yuko n'ukuri ingazi y'ishushu zigiye kuba nyinshi kubera ivyo bintu n'ukuri aba bana bagiye mw'ibarabara nkamubaza none ariko arakora iki ko mbona abo ba- abo izo mpunzi ziri hanze abo bana bagiye hanze b'abakobwa baguma batwara amada bahungiye hanze Nda- ndagije imana icyo kibazo cyo mu ijenda uvuze ko cyifashe gite
Ha?
uvuze iki kuri icyo kibazo cy'abana bo mu ijenda
bandiko ravuga abo batashe mw'ibarabara abo bana batashe mw'ibarabara bakoze ikibazo ca leta bo mu icenda Mm.
eh niko rabaza none ariko arakora iki kugira ngo ibintu ntigume bibandanye uko oye kuko abana b'abashomeri ni kure abana b'abashomeri baheze amashuri za universite za segondere bariko ari abenshi na abo nabo bagiyemwo urumva co ikibazo kidasanzwe n'ukuri nagerageze nawe nyene aterere ikintu kugira ngo leta bishobotse n'ukuri bihinduke n'ahandi hoho turabona yuko ngaho mu bundi bigiye kuba inda z'indara bana bagiye kuvyara ari benshi ku- ku buryo igitego kigiye kwiyongera cyane nkabaza no ikirari karakora kugira ngo abana bagiye muri za tanzaniya canke za uganda ba- ba- ba- bazogira ubwi- ubuzima bwiza yaba gukorera hanze icyo buzima yari bwiza yagisubi- hanze.
icyo ya- icyo yari yagisubije ndagije imana ka- reka tugushimire kuri ibyo bitekerezo byawe mu kanya araguha igisubizo kuri icyo kibazo cyawe cya mbere ariko reka dufate na nta kiruta imana mwiriwe neza nta kiruta imana ndibaza ko twamubuze kuri telefoni Ah, bwana jacques icyo kibazo cya mbere cya ndagije imana wagerageza kugisubiza
murakoze cyane ni ikibazo by'ukuri tuzi kandi nagira mbanze nshimire ndagize imana hanyuma ariko nse n'umubwira by'ukuri ngene eh, m- eh, uko uko ndabyumva kenshi kenshi iyo turi ko tuganira n'abantu umuntu akavuga ngo ngo ngo iki kibazo coco ngo muri ko mugikora kwiki nk'uko umengo ni ikibazo kigenewe twebwe twenyene kuba ari ukwihenda igihugu cy'u Burundi kirimo abana ibice birenga mirongo itandatu ku ijana ni abana na- na- n'ugwaruka ni ukuvuga ni hafi miliyoni zitandatu zirenga ni ibisanzwe kandi bizokwama ariko bimeze ko ibibazo byinshi byo mu gihugu cy'u Burundi bikora ku bana cyane gusumba ku bantu bashaje ku bantu bari mu bigero bamaze gukura rero i- i- i- igice cy'abantu kingana gutyo ntushobora kwibaza yuko ishyirahamwe rimwe amashyirahamwe cumi mirongo ibiri ashobora gutorera umuti ibyo bibazo byose ariho nagira nsabe ndagize imana ndamuhubure ubundi munsi turiho tuvugana mu kiganiro azobaza ati mbega ni igiki ubona twokora turi kumwe na mwebwe kugira ngo dukize aba bana b'igihugu kuko twebwe turagerageza ni misiyo ni igikorwa tuba turimwo tuba dutegereza gukora mugabo tudafashijwe n'abo babyeyi tudafashijwe n'abarundi bose ntacyo twoshobora rero ndagize imana zo gerageza ahubwo aronse umwanya ko numva nawe uwo mutwara wufise dufashanye kugira ngo turabe ingene twoza turatorera umuti ibibazo by'abana hanyuma ku kibazo ciwe ni ikibazo by'ukuri gikomeye mu gihugu c'u Burundi murabona haje sisiteme nshasha yitwa fondamentale iyo sisiteme ikigongana n'iyindi sisiteme yari isanzwe ihari aho abana bakorera ibibazo mu mwaka w'icumi iyindi nshasha nayo ikiza abana bakorera ikibazo mu mwaka w'icenda abana bayobewe muri ubu muri ico kibazo baca baja kwicara muhira bakaba abo bita ba autodidact umwaka wose kugira baje bagaruke gusubira gukora ikindi kibazo umwaka uhebye iyo sisiteme rero ni sisiteme abarundi batari bamenyereye kubona umwana ageze mu w'icenda aja kwicara muhira ah, ntibizokorohera baba abo banyeshuri ntibizokorohera abavyeyi hari abavyeyi bazojyana n'abana abana bazoca ba ja kubaka hataragera abandi nabo biga ingeso mbi kumbure ku buryo n'igitigiri cy'abazogaruka gugi- gukora ico kibazo kizoba ari gito cane hanyuma hagacabaho abo nabo bangana hafi ibihumbi birenga mirongo umunani urumva yuko ari ikibazo kitoroshe ibihumbi mirongo umunani by'abana bazoba bicaye muhira bari mu ishure ni ikibazo turiko tugerageza kumvisha abajejwe indero mu gihugu c'uburundi kumvisha aba- abasanzwe bafashanya n'uburundi kugira ngo bumve yuko ari ikibazo gikomeye ese bwa- tudashobora bwa- bwa- kwemera bwana ko Jacques abo Nshi- bana bwana jacques bapfa Nshi- rubi, bicaye muhira batariko barakurikiranwa canke batariko biga ivyo vy'imyuga bwana jacques nshimirimana hari nk'ingaruka mumaze kubona zigaragaza zikomoka kuri uwo mwaka w'imfabusa abana bamara bicaye
ni ni irya mbere bishitse ubwa mbere bwo ni irya mbere bishitse nta na rimwe byari bwigere bishika rero ubu ingaruka mbi ntiturazibona mugabo hariho izo twibaza zitegereza gushika uko ibyo byose nimba ubu abana bashika ibihumbi mirongo umunani n'umunani bazoba bicaye muhira umwaka wose harimwo abazorongogwa harimwo abazoca baheba amashure bakaja ku- ku- mu mu bindi bintu bidashobora kubafasha mu buzima hariho abashobora ku kuja muri ibi byo kugurishwa hanze kubera ko baba babona n'ubundi ataco bariko barakora ibyo ari byo byose igihe bazokora ico kibazo ntituzoronka ivyo bihumbi mirongo umunani n'umunani hariho abazoba bavuyemwo abo rero bazovamwo nibo baturaje ishinga naho yoba ari umwe afise uburenganzira bwo gukurikiranwa n'ukwiga kandi ivyo o si ibintu vyo gukomera amashyi cane kuko n'ibintu leta iba yariyemeje muri ya masezerano agejwe gukingira agateka k'abana abana bategerezwa gukurikiranwa bakaba mu buzima by'ukuri biboneka yuko bakingiwe hanyuma bakiga rero sisiteme ubwayo ni sisiteme nshasha twebwe ntiturabahinga mu by'indero ntitushobora kuvuga ngo ni sisiteme mbi canke nziza i- intango yamigora ariko ico tubona gusa ni uko abo bana bicaye muhira hatabonetse sitrategi d'encadrement Mm.
de ces enfants de ces élèves ibyo bishobora gutuma ah, bisubiza inyuma cyane urugero uburundi rwari rwari rugeze ko rwo guteza imbere agateka k'abana nico rero twebwe duhagaze ko cyane kugira ngo ntihagire umwana azohava ah, aja kubaka ataragera cyangwa ngo aje mu bintazi cyangwa ngo akoreshwe mu bindi kubera leta yamubwiye ngo genda urindirire muhira muhira biragoye kuharindirira E, bwana nshimirimana ikindi kibazo mwitaho cyane ni uguharanira uburenganzira bw'abana ahanini bafatwa bugwate na bamwe mu babyeyi babo cyangwa se banyuruzwa na bamwe mu babyeyi babo icyo kibazo cyo cyifashe gite
Eh, ni ikibazo cyatanguye kuboneka cyane kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri ariko kica kigira umurindi munini rwose mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu abantu batanguye guhunga Eh, ni icyo mu gifaransa bita rehab pahanto donko igihe umubyeyi umwe aba atwaye abana atabivuganye n'uwundi mubyeyi babasangiye ibyo rero byatanishije n'imiryango myinshi cyane murabona tuba mu gihugu ababyeyi bashobora kuba bubakanye badasangiye eh, ibyiyumviro bya politiki badasangiye eh, intara badasangiye ibihugu murabona ubuho twaba dufite imiryango irimwo abarundi iyindi ikabamo abanyarwanda bavanganye umwe kumbura akavuga ati jewe ndahunze uwundi ati jewe nguma mu gihugu ibyo rero byatanishije n'imiryango myinshi cyane ku buryo abana birotuvye aribo bari mu ngorane kuko wasanga nimba ari nyina kumbura avuga ati jewe ndahunze akaca akoresha amayeri kugira ngo anyegeze abana se wabo akabatwara hanze y'igihugu rero n'ikibazo kitanatworohera cyane kuko iyo umwana amaze gutwarwa n'umwe mu babyeyi biwe hariho amasezerano Burundi butaratera ko igikumu yirahe afasha mu kugarukana abana baba batwawe mu buryo nk'ubwo rero buginga ayo masezerano Burundi butaratera ko igikumu iyo umwana arenganye imbibe z'igihugu atwawe n'umwe mu babyeyi kumugarukana ni igikorwa kitoroshe ni igikorwa kigoye cyane nicyo bituma duca dushyiramo ingufu mu gukingira yuko abo bana baba ibikoresho by'ababyeyi ugasanga babatwaye hanze y'igihugu bitu- ba- ba- bada- batabisezeranye batabivuganye kuko ibyo o, bituntuza umubyeyi wundi bigatuntuza n'abana kuko kenshi ntibaba babagishije inama rero ibyo o, nta bitigiri dufise muri uyu mwanya ariko n'ikibazo cibonekeje cyane rwose kuva igihe abantu batanguye guhunga ku buryo rero twebwe tubona ko eh, ibyakozwe hariho byinshi byakozwe n'abajejwe eh, uruja n'uruza rw'abantu muri pafu barashizeho ingingo ruhasha eh, ubu umuntu ntashobora kujabukana umwana hanze y'igihugu uko yishakiye umuntu ntashobora gutwara abana ababyeyi batabanje gu- kuja hamwe iby'amadokima bahora bakoresha bakabanza gu- kuja gukoresha amadokima y'amagendu ubu ubu arabikontorora cyane kandi na twebwe baratwemerera yuko twinjiramo cyane kugira ngo biboneke ko ata bintu byo guhishahisha bashyiramo iyo hageze ko abana bajabuka imbibe z'igihugu ibyo rero byatumye ababyeyi benshi barabisaga agatima ko kunyuruza abana babivamwo ubu naho babanyegeza babanyegeza ngaho nyine mu gihugu bagacenganira ngaho baguma bahigana mugabo hanze y'igihugu kubera ko bitugora ingene tugarukana abo bana ibyo twarashizemo ingufu kugira ngo bihagarare iyo bagumye mu gihugu biroroshe turabarondera tugataza tugatora iyo bari hari iki hari hari hari ha- hari icyizere cy'uko se ayo masezerano ye- y'irahiye arengera abo bana uburundi bushobora kuzayashyiraho umukono mu gihe cya vuba
tumaze kubisaba inshuro nyinshi kandi n'abarongoye igihugu barabona yuko ari ngombwa kuko no muri bo nyine no mu badutwara no mu bashikiranganji nabo nyine ibyo bibazo birabakorako baragira ingorane mu ngo ugasanga umwe aciye mu mbavu aranyegeza abo bana arabatwaye Aba- aba- abashinga amateka badutorera amategeko nabo nyine birabakora kuko baragira ibibazo mu ngo umwe mu babyeyi akanyegeza abana akabatwara ibyo rero twibaza yuko atari ibintu tuzorira cyane ngo duhogore barabona yuko bikenewe ibyo- ayo masezerano bazoyatera ku gikumu kugira ngo abana batwawe muri ubwo buryo handikwe amakete ubundi hacandikwa ikete gusa bikandikwa n'ubushikiranganji bujejwe ibibazo by'abana iwacu ni ubwo bushikiranganji bw'abateka ka zina muntu no gufatana mu nda bukata busaba buti aba bana baje mu buryo butemewe n'amategeko ni mu batugarukanire nta bindi nta zindi procedure abo bana batabasubizwa ico gihugu kubera ko baba bagiye mu gihugu kindi cyasinye kuri ayo masezerano mugabo urumva ko itayasinye bikamudinda inzira ndende ku buryo abamaze kubibona babona yuko bitaruhisha cyane kugira abana barinde bagaruka mu gihugu biraruhisha rwose urakoze cyane bwana jacques nshimirimana guma kuri telefone reka dufate undi mukunzi wa radiyo ijwi ry'amerika emile mwiriwe neza
Mwiriwe cyane uri hehe
i Bujumbura ikibazo cyawe
ikibazo cyanjye nagomba ndamubaze ukuntu bashobora gufata mbega ahantu akorera akorera mu gihugu cyose cyane akorera ngaho i Bujumbura gusa ikindi nacyo iyo babonye i- dufate nk'aho kuko njye mpora numva bavuga abo nyine baharanira agateka k'abana ngo abana ba- ba- bakora batarakwiza imyaka mbega umwana atangura gukora i- atangura gukora afise imyaka ingahe hama iyo iyo ariko arakora dufate nk'umuntu yamukoresheje afise imyaka mikeyi dufate akamuha nk'ubuzi bugoye Ba- umu- ahanwa gute uwo muntu ko atanu umuntu n'umwe ndigera numva yahanwe ngo ni kubera yakoresheje aba- abantu ab- umwana nko mu mazu nk'abana bakora mu mazu je nta n'umuntu n'umwe ndigera mbona ba- bafashe ngo akoreshe umwana kandi usanga akazi ko mu nzu babahawe ubuzi bugoye cyane ni ukuvuga rero ni je na- nashaka kumenya canke dufate bajya abana bo mw'ibarabara babakura mw'ibarabara kujya kubarungika muhira iyo babarungitse muhira n'ubundi b- baca bagaruka mw'ibarabara kuko kenshi na kenshi umuntu ava muhira afise ikintu catumye ava muhira rero umusubije muhira n'ubundi nta ca kintu n'ikiba cyahere ashobora n'ubundi guca agaruka mw'ibarabara rero nagomba ndamubaze yuko afise aha bafise ahantu hari poroje abana bashobora kubashiramwo bakabigi bakabashira bakabi mu bisanzwe ikintu cyose kibafata bo bo bafite ahantu babashyira bakabigisha imyuga bagaca bajya ahantu bakaba biga imyuga ibyo bintu byo baboroka ku ku buryo bw'uko hariya mu ibarabara buca bahibagira bafite ikintu bariko barakora urakoze cyane emile bwana ah, jacques nshimirimana icyo kibazo cya emile ni ikibazo gikomereye cyane ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere ibihugu bikennye aho usanga abana benshi bava mu mashuri bagakoreshwa imirimo ivunanye
Eh, nibyo cyane kandi eh, ico kibazo ni ikibazo gihari no mu gihugu cacu c'u Burundi Eh, dufise ibitigiri binini cyane by'abana bakoreshwa hatara i- imyaka itarakwira Eh, mu ntara zimwe zonyene mu matohoza yabaye mu bihumbi bibiri na cumi eh, na kane nimba ntoba nihenze ko murabona ko ndi kure cyane si narinzi ibibazo baza kumbaza ivyo ari byo Eh, haharuwe abana barenga ibihumbi mirongo umunani mu ntara zine gusa bakoreshwa imyaka itarakwira hanyuma yabajije yabajije imyaka yemewe n'amategeko kugira ngo umwana ashobore gutangura akazi ngaha iwacu mu mategeko y'u Burundi umuntu uwo ari we wese ashobora gutangura akazi ahembwa afite imyaka cumi n'itandatu hagati y'imyaka cumi n'itandatu na cumi n'umunani ntakora akazi akariko kose ubuzi buba burimo amarisike cyangwa bu- bu- bu- ni ukuvuga ubuzi bushobora gutuma umuntu ashobora kumererwa nabi ntibwemerewe abo bana bari hagati y'imyaka cumi n'itandatu na cumi n'umunani kenshi rero usanga tweho ngaho iwacu umwana w'imyaka munani aba aje- aza guheka uwundi w'imyaka itanu umwana w'imyaka cumi niwe usanga ari we a- a- ari umunyezamu arararaririye abandi ibintu nk'ibyo o, nagenda mubwire yuko ari ibintu dukarira cyane kandi n'abajejwe ubutungane bagerageza gukarira nta na rimwe jewe n'ukuri ndigera mbona ahantu muri sentare twagiye cyangwa umuntu uwo ari wese yagiye kwitwara avuga umwana bakoresheje afise imyaka nk'iyo ngo aba- ngo abacamanza ba- bahigimange mu guca urwo rubanza anagenda musabe igihe azobona ibyo o aho byabaye twebwe ntituzoja kuraba uwakoresheje uwo mwana tuzora abo bacamanza bazoba baciye urwo rubanza kuko abacamanza nabo baritwarirwa iyo baciye urubanza nabi ntawushobora kwiruka inyuma y'abantu bakoresha abana barenga amamiliyoni n'amamiliyoni nta n'umwe mu burundi wosa ni bake usanga badafite ababoyi n'abayayi kandi abenshi muri bo bakoresha abo baba ari abana kuko bazi yuko batabasaba amafaranga menshi ariko aha nagire mbwira abariko baratwumviriza ujya mwana baba bibaza ngo ntazinvye niwe azimvye cyane gusumba n'ubukozi kuko iyo akoze ikosa naho yomena ikiyo cy'imodoka naho yosamara agasinzira ugasanga inzu yahiye kubera yibagiwe kuzimya umucana uwo mwana ntantu namwe ujya kumwitwarira nta na hamwe abana bo bariko baratwumviriza boba baritwariwe ngo hari amakosa bakoze bari ku kazi ndabasabye baze bace babitumenyesha tumenye aho hantu hari izo manza zabo kuko uwo muntu aba yakiriye urubanza rw'umwana nk'uwo niwe ahubwo aba akwiye guca ahanwa kandi abo turabitwarira cyane twebwe rero umwana ntibubonera ko azinvye gusumba umuntu akuze kuko ashobora kumena ikiyo c'imodoka ntaco umurihisha hanyuma ikindi naco iyo hageze igihe urubanza rw'umwana ruja muri sentare twebwe turukurikiranye dusaba indishyi y'akababaro ku mwana nk'uko yako- yakora amasaha mirongo ibiri n'ane kuri mirongo ibiri n'ane ni uvuga uwamukoresha ntavuga ngo ngo ngo ngo isaha imwe yaba aryamye ngo isaha zibiri ngo yaba aruhutse dufata yuko uwo mwana yariko akora ijoro n'umurango kandi niko amategeko abitegekanye abanyamategeko barabizi eh, iyo umuntu akoresha umuntu wo mu nzu akaba arari wiwe bisigura yuko no mu ijoro amukeneye ashobora kumutuma akamubwira ati nuvyuka unyugururire rero hajya ujya mwanya aryama mu mategeko ntibawuharura ko aba aryamye baharura yuko aba ari ku kazi mugabo baba babuze ico bamutuma rero iyo hageze kumwendaminiza ayo masaha yose turayaharura tukagwiza n'amahera yotegereje gukorera hakaja ko n'ibihano hanyuma ubutungane bugatunganiriza uwo mwana abo bimaze gushikira baramaze kubona yuko n'amatongo bayagurisha cyangwa imiduga bakayigurisha rero ivyo o ufitiye ikigongo umwana uvuga ngo ngo akeneye gufasha umwana namufasha amurungika mu ishuri namufasha amutunga nka kujya atunga abana biwe ntamufasha amugira igikoresho c'abo bandi bana c'abo bandi bana biwe urakoze cyane bwana jacques nshimirimana ukaba urongoye urunani rw'amashyirahamwe aharanira agateka k'umwana fenadeb tubibutse ko uherutse guhabwa agashimwe kitiriwe ora child protection award gatangwa n'amashyirahamwe aharanira agateka k'umwana mu gihugu cy'ubudage kuri telefoni turi kumwe kandi na silvestre mwiriwe neza silvestre muranyuva
Eh, ndakumva cyane uyo muntu turamushimira cyane uri hehe silvestre
alo uri hehe
ndi kampala mu bugande komeza
Eh, uyo muntu turamushimira cyane guharanira agateka k'abana mu burundi kuko ubutungane buragoyagoya mu burundi ukuri si- si abana gusa barenganwa hariho n'abandi barenganwa cyane ahubwo dusaba umukuru w'igihugu ingene yoshobora kugira ubutungane bukabaho neza kuko buracumbagira cyane jewe perezida w'uburundi twarahuriye muri komine mu ruta mu ntara ya kayanza ndamubwira abacamanza ingene ari babi bashobora gufata itongo ry'umuntu ba- a- baka- bagahenda umuntu ngo nagenda aburane itongo atari bwiwe iryo tongo ab- abacamanza bagaca bavuga ngo ni rya wa muntu bakari- bakaryaka mwene ryo agaca agenda akagurisha iryo tongo amaze kurigurisha agaca ajyana aba- amafaranga bakayagabura nabyibwiriye nkuru nziza perezida nkuru nziza nabimubwiye ndi mu ruta n'ubu arahanyumva kandi yararungitse ababyandika turi kumwe ibyo ariko ndavuga arabibona ubutungane mu burundi buracumbagira narabibwiye na perezida turi kumwe duhagaranye muri komine ya muruta mu ntara ya kayaza ese silvestre kuba kuba kuba silvestre kuba bu- kuba bucumbagira hari ingaruka ah, bigira ku bu- ku bijyanye n'uburenganzira bw'umwana
Eh, kuba bucumbagira eh, hari ni ingaruka nini cyane rwose kuko urumva ntibashobora kumenya ko uyu ari umwana ntibashobora kumenya yuko uyu mwana rimwe na rimwe aba bana barakosa tura- turara ababyaye turabarera namwe- natwe turazi iby'abana umuntu aba- amukoresha uwo mwana akwiye kumukoresha abona ko ari nk'umwana nyine hama akamurera nk'uwurera umwana wiwe yabyaye ntashobore guca amukorera amabi nk'ayo urakoze cyane silvestre mu kanya jacques nshimirimana aragira icyo avuga kuri icyo kibazo cyawe reka dufate na victoire mwiriwe neza
mwiriwe neza digwe uri hehe
jewe nditura mu giteranyi mu ntara ya muyinga ikibazo cyangwa igitekerezo cyawe
icya mbere mbanje gushimira uwo mutumire mwadutumiriye ikintu nashaka ndavuge ni nk'interano yo kumu- yo kumwongeza intege kuko uravye ibintu yoba araciyemo akemera akaguma avugira abana n'ibihe byaba bigoye canke bitagoye bigarageje nko kuraba kuba bose akavugira abo bana bari basanzwe bapfunzwe yego turabona ko bari bakosheje mugabo akemera akabasusena kugira ngo kuko abana kenshi bakora ibintu batazi ibyo bakora akabaremye akabavugira kandi na n'ubu ndumva pardon turakumva bakaba- no- ah, akibandanya kuvuga ugerageje kuraba nk'ubu yavuze n'ukuntu abo bana bakakorerwa mu kibazo cya leta uku- yuko bariko barakomanga barabe yuko bashobora kuba bokwemererwa kubandanya amashuri nico ni ikintu ciza cyane ariko arakora ashobora no kuba yozokongera gutsinda n'akandi gashimwe kuko urumva ko ariko arakora ibintu byiza cyane Uraku- abagore nari ndamufi- nari ndamufitiye nako naka nashaka ndamubaze kuko kenshi turakunda kumva amashirahamwe nk'ayo ariko aravugira hiyo mugabo ntitubashe kuyabona nkino mu misozi urabona nk'hano itura duherereye usanga ari ahantu amashirahamwe nk'ayo tutabona yuko bashobora kuba bodorondera abakorespondanse nk'ino mu byaro bashobora kuza boba bakurikirana ako gateka k'abana kugira barabe nyene vy'ukuri ibikorwa biyemeje ko bariko barakirangura neza murakoze cyane no kumpa ijambo urakoze nawe victoire reka dufate na nsabyimana mwiriwe neza
mwiriwe cyane uri hehe
ndi muramvya eh, zo- komine muramvya zone bugarama ikibazo cyangwa igitekerezo cyawe
yego me murakoze cyane ku ijwi rya amerika mbanje kubaha mwiriwe Eh, mwiriwe namwe
yego hama jewe nashaka gushika ni- ni igitekerezo ntanga
yego Eh, ku cyerekeye agateka k'abana twebwe nko muri mm, ntara ya murambya mvuze ku cyo bavuze cyerekeye abana bahejeje umwaka w'icyenda bakoze ku nkuru Eh, eh, nashaka gu- gusa- gusaba abandi nabo nyine babyumve nk'uko turiko turakora agateka k'abana twe twakira tuguma kubagumiza hamwe ntigahungabane twaciye dufata ah, tushira ishuri hamwe eh, twebwe aba- aba- tugira prive hanyuma turabigisha kugira ngo bazoshobore kujya kuropasa nk'intererano nashaka kubwira abandi nabo badoce ba- bagira nk'uko nyene kugira ngo ntibashobore kuja mw'ibarabara mwabikoze nka bande
bo twitwa a- aba nka- nk'abarezi bandi ba- bahejeje amashuri batararonka akazi baciye baja hamwe baregeranya abana hanyuma barabigisha bagakurikiza porogaramu ya- yindi ijya ya ijya ya porogaramu ya leta bakabigisha hanyuma hageze kuzoropasa mu mwaka uza bazoca baropasa kugira ngo ntibaje mw'ibarabara eh, ni intererano kugira ngo n'abandi bazobikore Mm. urakoze cyane Nsavibya- Nsa- Nsa- nsabyimana kuri ibyo bitekerezo byawe Eh, bwana jacques nshimirimana mu kanya turaba tugeze ku musozo w'iki kiganiro ariko nagira ngo nabonereho akanya ko kugushimira kuko twagufatiranye ufite ibindi bintu byinshi wagombaga gukora aho mu gihugu cy'ubudage wakoze cyane gerageza usubize mu magambo make aba bakunzi ba radiyo ijwi ry'amerika
murakoze cyane Eh, uwo uwa mbere yavuze yabajije ingene twoshobora gushika mu bice bitandukanye by'igihugu ariko nagire agenda mubwire uko mpora nishyura abandi babaze ikibazo nk'icyo ishyirahamwe ntirishobora gukwira igihugu cyose kandi n'aho ryohakwira eh, aba bana si abana b'amashyirahamwe niho abantu benshi bahora kumbure bihembera aba bana si abana b'amashyirahamwe ni abana b'abarundi ni abana b'ababyeyi ni abana ba ba se na ba nyina ni abana b'igihugu iyo ababyeyi babaye ibigabo rero uwo nyine ari mu rumonge kuba ashobora no guterefona byamutwaye uburyo ibyo ari byo byose si muri voie d'amerique mwamuhamagaye yamutwaye uburyo kuba yafashe uwo mwanya akanabahamagara nicyerekana yuko afite uwo mutima wo gufasha abo bana uwo rero niyumve yuko ari umwe mu bo dusangiye igikorwa mu baduserukira hanyuma azoze ahubwo araduhamagara atubwira ibibera muri ako karere arimwo Eh, sino ishyirahamwe ntishobora gukwira hose ntishobora kuba mu makomine yose mu mu gihugu cyose sonadebe n'urunani rurimo amashyirahamwe eh, yaba aba mirongo itanu ariko ayo mashyirahamwe ntashobora gukwira igihugu cyose hanyuma ikindi ki- ki- uwa kabiri wo mu buganda eh, by'ukuri yavuze ati ubutungane buragoyagoya Eh, kandi aravuga yuko ibyo yazivuganiye n'umukuru w'igihugu ahubwo nagerenda mukeze ko wewe yaronse ako kajya ko kuvugana n'umukuru w'igihugu amaso mu yandi akamubwira akamuba ati hanyuma eh, nkibaza yuko eh, umukuru w'igihugu murazi yuko ni- niwe rokomanda supreme niwe aba afise eh, aba afise ijambo rya nyuma mu gihugu ariko n'aba afise ijambo rya nyuma umukuru w'igihugu si umufundi ntashobora kuba hose ntibikunda abarundi twebwe nyine tudahindutse mu mitima yacu ngo tube abakozi ngo twumve yuko ikintu umuntu aba ariko arakora aba ariko agikora akikorera ataba ariko akorera leta ataba ariko akorera umukuru w'igihugu cyangwa ataba ariko ah, akorera umuntu kanaka nta kintu na kimwe umukuru w'igihugu ari wenyine yoshobora gushikako ariko igihe tuba duhagurutse tukavuga tuti muri iki gisata kirimo ingorane tugire duhangane n'izi ngorane abo bantu bateza urubwa ah, ubutungane ni bande ni abarundi barazwa babaha ico giturire kugira banyaga abantu barazwi ni abarundi abo barenganya abo bana barazwi ni abarundi nibamenyekanisha bamaze kumenyekana bahanwe ahubwo ikibazo kiba gihari ni igihe abo bantu bamaze kumenyekana batoba bahanwe kuko badahanwe muri ico gihe kuba ari ukwensitara sisiteme de impunite iyo sisiteme de impunite nayo ituma umuntu avuga ati ibyo nogira byose ntaco bazongira rero aho je ngasaba abategetsi ahubwo yuko umuntu aba afashwe mu makosa ateza urugo igihugu cy'u Burundi ahanwa seriyezima ahubwo binashobotse bakanabimenya kugira ngo abantu bamumenye ko yamenje ibyo bizotuma n'abandi batinya bavuga bati nitwagira ibi duca tumera kuri iyi n'ahandi umuntu akora ikosa bacaja kwinyegeza mu muganga akaba ariwe acaja imbere y'abandi kubera ko bazi ko yakoze ikosa ibyo bica bituma ah, tuguma muri muri bya bindi tudahindura igihugu nacyo kikaguma kigoyagoya rero je nibaza yuko ako kamo yateye umukuru w'igihugu a- ari nako dukwiye gutera hagati y'abarundi tukabyumva twese ko dukwiye guhaguruka tugakorera icyo gihugu umwe wese mu gisata ciwe kandi tukagikorera twumva yuko turiko dukorera igihugu cacu kuko hari igihe abantu ba ba- ba- bibaza ngo ubu- ubu- ubututse uburundi cyangwa ukoze ikintu kiri mu burundi a- azoba akoreye nabi umukuru w'igihugu azoba akoreye nabi leta aba arongoye paditu kuko abahora bafata ingendo murabizi iyo iyo uko twifata nk'abarundi urengana icyo gihugu cy'uburundi uri hanze mu makungu bose baba bazi abo turi kandi badushira ko iyo shusho twese yaba uwavuze byiza yaba uwavuze nabi twese bavuga ngo abarundi mumeze gute rero harageze yuko duhindura iyo shusho y'igihugu cyacu tudarinze gutakaza umwanya ngo ngo ngo ngo bizokora umukuru w'igihugu ngo bizokora leta yiwe leta n'abakuru b'intara ni abantu batarenga amajana atanu mu miliyoni icumi z'abarundi abo o ni bamwe baje imbere yacu kugira ngo batwereke inzira dukwiye gufata gusa Bwana- kandi abantu bazohindura ico gihugu ni abarundi twese n'aba bana turiko turavugira barafise uruhara rukomeye cyane mu guhindura ishusho y'igihugu cacu bwana jacques nshimirimana ubwo butumwa bwawe bwa nyuma ni nabwo dusorejeho kino kiganiro cyacu muri isanga cya none nagira ngo nongere ngushimire cyane akanya wahaye ijwi rya amerika kugira ngo tuganire kuri icyo gihembo wakuye mu gihugu cy'ubudage mwakoze cyane murakoze cyane ndabashimiye cyane namwe ko mwashimiye nshimiye n'abarundi bose kandi nshimiye n'abagiye guhaguruka kugira ngo duhindure ishusho y'igihugu cacu mu neza tutagiye mu ngingo urakoze cyane nshimire namwe mwagize uruhare muri kino kiganiro nshimire injeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na inosa kimenyi wadufashije kwegeranya kino kiganiro muri studio ya karindwi washington dc mwari kumwe nanjye edi rwema mukomeze muryoherwe n'ibiganiro bya radiyo yanyu radiyo ijwi y'amerika